iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri efuperi mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na efuperi mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi naho mu rwanda twumvikanira kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi turi kuwa kabiri tariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye ederwema
twagiye kudandaza amavoka amare nyine harya nyine ku mugoroba nyine kubera iyo soko yacu yarima ku mugoroba harya nyine butanguye kuzimangana tutacumva nyine baratanguye kurasa
uwo ni louise tuyisenge umwe mu bakomerekeye mu gitero cyagabwe mu ntara ya rwigi kigahitana abantu batanu iyi nkuru n'izindi zivugwa mu burundi turayigarukaho mu kanya gato abantu batanu nibo baraye basize ubuzima mu gitero cy'abantu bitwaje intwaro cyagabwe ku mutumba wa munyinya aho ni muri komine gisuru mu ntara ya ruyigi umunyamakuru wacu fidel d'antoine nsabimana i ruyigi adufitiye inkuru irambuye
aho twasanze mu bitaro byo mu gisuru aho bariko baravurirwa abo bacitse ku icumu bari ku mutumba wa munyinya hari agasoho gateramira ko abantu benshi abo bantu bitwaje inkoho baje hakiri kare mu masaha yegera ya saa moya z'ubwira tuyisenge ruwiza umuyabaga yakomerekeye muri ico gitero aratubwira uko vyagenze twagiye kudandaza amavoka amare nyine harya nyine ku mugoroba nyine kubera iyo soko yacu yarima ku mugoroba harya nyine butanguye kuzimangana tutacumva nyine baratanguye kurasa amare aho wiruka utumbeye niho wiruka nyine ntiwasubira inyuma ugira gute ntiwaraba ibyo wanze biguma birasa birasa birasa nyine bipapagurika atana akanya gahera na gatoyi natwo twicaye hiyo turiko turajugumira turumva nyene ngaho ariko arapfirana amaraso nanje ngaho ndiko ndapfa amaraso menshi menshi Mm, rero niho ne hahera akanya gatoyi imiduga ivi no mu gisuri kiraza bagenda kunyicarika kw'ifarumasi iraho ca batangura ku- kurondera abapfuye nyene aho kw'isoko wasanga baryanye nyene bapfuye ari biziga Ga- baca bavuga ngo jewe njana we wabonye bangahe bapfuye bapfuye je ndabonye bane baca babashira ngaho mu muduga aho twari nyene twe n'uwo mugabo turi babiri nyamvuga ati basizeho nkasha simba ngiza toye jewe ndanyariwe amariye baca barankundira baramvanaho ca baraba aho banyicarika ca bazana i- imivyimba ine baryamika ngaho ca rero tuzira mwikusye irankunda erina ni umwana w'imyaka cumi n'itanu yakomeretse ukuboko kw'ibubamfu munsi y'ukwaha asa n'aho atazi ivyari ko biraba ndumvise bipfu bipfu biporagurika nka ca ndiruke ndumva rurangamye ca nguma ndiruka ca ndagwa ca ndiruka iyo abandi bariko bariruka mu nzu ca- ca mba ndagumumwa nyene Nari- nari ndaje kudandaza udandatse iki intore benshi mu barashwe ntibabonye ababarashe ariko kimugi baranaba afise uburiro kuri iryo soko ryatewe yarabonye abamurashe ariko ntiyashoboye kubamenya twebwe icyo gitero hari ku mugoroba nko ya nka saha imwe twagiye twumva amasasi atw- ad- adushwaramwo jere nari mu nzu nako nadandaza akaresitora hanyuma rero abari hanze ba- bazi bamwijiramo nyene naye ndi mu nzu ndiyugarana mu kanya barabomora bansanga mu nzu baca bantera isoro zibiri bantwara n'amafaranga n'itelefone nari ifise n'udukoresho tumwe tumwe two mu nzu yego nta n'umwe wamenye bari bambaye gute bangana iki je abo nabonye basanze mu nzu bari babiri hanze mugabo abandi bavuga yuko abandi hanze bariyo mugabo bo bari hanze je ntabo nabonye nabonye babiri kimwe gusa bari bambaye amakoti yirabura abo basanze mu nzu babiri umwe niwe yari afise ingoho mugabo we nta ngoho yari afise uwo cari afise ingoho rero niwe yanyetse amafaranga uwari afise ingoho yarandashe hamwe carasohoka nasigaye nda ku mafaranga niwe wasigaye mu nzu twebwe ko twiyumvira kubera ko tuzi benshi bahunze kumva za politike twe twibaza ko ari abagizi ba nabi nyene sinumva abasuma navuga ko ari abagizi ba nabi gushika amaginga ya igiti kirica abapfuye gihurizwa ko n'abajeje intwaro n'igipolisi ni batanu abakomeretse nabo ni batandatu bose bakaba bahavuye bamanukanwa ku muhingamo w'uno munsi bujumbura n'imodoka za rusiha baniha zivuye mu bitaro bikuru vyo mu ruyigi aho ku mutumba wa munyinya ni ku birometero bine kugira ushike ku mupaka w'uburundi na tanzania hari agasoko gato gahurirwaho n'abantu benshi cane cane iyo bugorovye baza kuhivunira akanyota abandi bashora utuntu dutandukanye abasigaye kuri uwo mutumba ubwoba ni bwinshi kuko batinya gusubira gutegwa na rijya babateye n'umwe yafashwe igipolisi n'igisirikare bari bakiri benshi gushyika isaha cumi n'imwe aho bari ko barakizura hirya no hino ya munyinya barondera abo bateye mu gipolisi babandanya bamenyesha ko bamaze gufata abantu batatu bikekwa kuba bakorana n'abo bantu bateye ku mvu z'amatohoza ikindi bamenyesha bafatanijwe n'abajeje intwaro ni uko bakirijije inama banyumba kumi bose kugira ngo basubire kubakangurira kuba maso ntihagire usubira kubaca mu ryahumye mu gisuru fide d'antoine sabimana ijwi ry'amerika
tuve mu ruyigi tujye i bujumbura abasore umunani bari mu maboko ya polisi y'u Burundi guhera ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere muri zoni ya musaga baregwa kugerageza guhungabanya umutekano muri ako gace mu murwa mukuru bujumbura ni inkuru y'umunyamakuru wacu evariste nzikobanyanga
ayo masasu yumvikanye hagati y'isaha cumi n'imwe na cumi na zibiri z'umuhingamo kuri uyu wa mbere ku ibarabara rya kabiri muri zone ya musaga turi muri komine muha mu gisagara ca bujumbura uburongoye zone musaga antoine rumenyetso yabwijwe rya amerika ko abajejwe umutekano bari bagiye gufata uwuzwi ku izina rya adamo ari ku rutonde rw'abaronderwa bagirizwa guhungabanya umutekano muri zone musaga Eh, bari abagizi ba nabi bari bafashwe ariko bagirishwa inama eh, n- n'umugizi wa nabi mukuru yari asanzwe azwi muri ako karere no ku rwego rw'ipolisi bari bamuzi rero baciye havugwa mu gwi nko ko ba- mu kubafata bitoroshe babanje kurwana mugabo bo nta byononekaye byabonetse abo rero bariko baragirwa ko amatohoza abanyamusaga twasanze ku bunywero buri ku ibarabara rya kabiri muri karitiye gasekebuye aho abantu umunani bagizwe n'abasore bafatiwe bidogera abajejwe umutekano ko bafashe abantu mu kivunga uno musore ababazwa n'ingene abo bajejwe umutekano baje batari kumwe n'abajejwe intwaro mu bisanzwe hajya iyo baba baje kurondera abikekwa baba bazana n'abajejwe amakaritsiye cyangwa abandi bajejwe ibindi bakaba baza bakaza mu rufasoni bataje bashika barasa uwunze wese yawugiye mu nzu bamusanze mu nzu ngo catugende bamusanze hanze wewe urumva ko baba batomboye urumva ntacyo hakenewe yuko baba bazana n'abajejwe intwaro kugira ngo baze kuraba abo baba bakenewe mu bantu umunani bafatiwe aho ku musaga harimo umusore yari yaje kuramutsa inshuti avuye mu ntara ya mwaro azwi ku izina rya niyo nkuru louis inasenge wiwe avuga ko atazi iyo afungiwe afise amakenga ko ashobora kuzimangana nk'uko bigize iminsi bishikira ababa bafashwe abantu barafashwe benshi cyane harimo n'uwiwanje w'umushyitsi yavuye ruguru none namurondeye ndamubura nagiye muri komini bambwira ngo babatwaye ngo nijoro mu ijoro sinzi rero iyo nshobora kumurondera hariho jewe nsaba yuko nomenya aho ndamurabira nkumva icyo yoba yagira yari ngaha ku ibarabara nyene hamwe n'abandi bene we nanje ba- bamumpama ko sigenda mwishanga ije jenyene ivyo vyo hamwe yoba ariho vyoba vyiza atazimanganirijwe ubuzima abanyamusaga bavuga ko baruhishijwe n'ingene zone yabo iguma ari ikirimbiro ry'abitwaje ibigwanisho uno mutama w'imyaka irenga mirongo itandatu asaba abitwaje ibigwanisho kubaha amahoro inkozi y'ikibi yoreka ko natwe inkozi y'ikibi ntayo tubona yaba tuyibona tuba tuyivuga natwe nitwo tunga inkozi y'ikibi iri hano hamwe iyo bayinyigije mutayizi muyisabike Yo- yoreka yoreka ku- kononera abandi ba- bitekane mu bivugwa ko kuri uyu wa mbere abajejwe umutekano bagiye muri karitiye gasekebuye batari kumwe n'abajejwe intwaro umukuru wa zone musaga yishura ko ivyo bikorwa mu gihe abapolisi bagiye gusaka kandi ko aryo basezeranye mu manama y'umutekano antoine rumenyetso arongoye zone musaga amenyesha kandi ko bene abantu bahagaritswe borema kuko uwutaca azagira azorekurwa uwo arongoye zone musaga asaba ababa ku mabarabara ya mbere na kabiri aho mu gasekebuye gutanga inkuru kare babonye ico cose coza gihungabanya umutekano ibigwanisho biramaze kugaragara ko bihari kuko iyo habaye inama ika ahantu hama hagoranye ni iryo rya mbere n'irya kabiri icyo dusaba rero abanyagihugu ni ugufatana mu nda bagatanga eh, inkuru yakayitanga hakiri kare yabo bahungabanya umutekano ko umutekano ni uwabo hanyuma akabimenyesha abajejwe intwaro n'abajejwe igipolisi hakiri kare tugakorana muri ya nyabune twasezerana nk'uko babizi aha ku musaga haheruka guterwa gerenade ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ku ishuri ritoyi ryo mu kinanira ya mbere ahari kuhabera inama y'umutekano umukuru wa zone musaga amenyesha ko ataco yononye ariko ko uwayiteye yahagaritswe muri zone musaga niho hagize iminsi hari ibiturika mu gihe mu mazone ya bwiza muri karitiye ya jabe nyakabiga ngagara mutakura cibitoke ahaba batemera ikiringo ca gatatu ca perezida petero nkuru nziza haragahengwe i bujumbura evariste nzikubanyanka ijwi rya amerika
urubanza rw'abaregwa gushaka guhirika ubutegetsi mu burundi rwongeye kuburanishwa uyu munsi humvirijwe abajenerali babiri b'abapolisi n'umusirikare umwe w'umujenerali bose bahakanye ibyaha baregwa byo kwica abantu no gukorana n'abateguye imyigaragambyo yo kwamagana manda ya gatatu y'umukuru w'igihugu ni inkuru ya eloge wirikaneza abo bakomiseri de polisi bumvirijwe ni menegide nimenya na zeno ndabaneze nayo umujenerale w'umusirikare ni juvenal niyungeko batazira kiroho bose uko ari batatu bagirizwa ibyaha bimwe gutegura no gushyira mu ngiro ihirikwa ry'ubutegetsi kwica abanyagihugu abasirikare n'abapolisi kubomora inyubakwa nyinshi no gukorana n'abateguye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cya perezida nkuru nziza komiseri de polisi ndabaneze yagirijwe kandi ko yari umuvugizi w'akagwi kari kashatse guhirika ubutegetsi yemeje ko yiyi yiyunze ku ciyumviro ca niyo mbare n'abo bari kumwe ariko ko atigeze aba umuvugizi w'umugwi kuko ku bwiwe ngo nta mugwi wigeze uhaba ikindi yavuze ni uko yabona ko ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu gishobora gutuma haduka akaga mu gihugu mbere ngo yarigeze kuja kubibwira umuhuza w'abarundi muhamed rukara kugira ngo afashe gukinga ariko ngo ntaco yamumariye yaciye akorora amosozi vyonyene ibindi vyaha vyose yagirizwa yabihakanye abazwa ku bijanye n'uruhara rwiwe commissaire de police elemenegide nimenya yibuka yibukije ko muri sentare ya mbere yaciriwe umunyororo wo guherayo acabwira sentare ko yoronse umushikirizamanza ivyo asaba ko we na bagenzi we bohanishwa ikindi gihano co kutemererwa gukora akazi ka leta mu kiringo c'imyaka mirongo ibiri hejuru y'ico bahanishijwe yagize ati ni irya mbere numva mu isi aho umushikirizamanza asabira ibihano vyiyongera ku munyoro w'uguherayo nk'uko umengo ntuhagije yasiguriye sentare kandi ko ivyo yagirizwaho ku itariki ya cumi na gatatu kwezi kwa gatanu umwaka uheze aho habwa gushaka guhirika ubutegetsi yariko ategeka abasirikare batwara imodokari y'ingwano blende bitagira ifatiro kuko ari umupolisi amablende nayo akaba atwarwa mu gisirikare kandi ko atari inkoho yagendana ariko nawe nyene yemeye ko yari mu baroye mu nama yo gutegura ijambo ryasomwe na general godefroy niyombare avuga ko perezida nkuru nziza yakombowe yamenyesheje ko yabikoze kugira ngo arinde igihugu kugwa mu isanganya kubera abanyagihugu bariko baricwa n'abajejwe kubakingira yanabeshuje ivyashikirijwe n'umushikirizamanza ko ku itariki ya cumi na kane yari mu baroye kugwana ku iradiyo na televiziyo nkuru vy'igihugu co kimwe na mugenzi we ndabaneze yavuze ko atasano afitaniye n'imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu gatatu c'umukuru w'igihugu yatanguye ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu ukwezi kwa kane umwaka uheze ariko yongeye ko ko ashigikiye ivyo basaba mu mahoro n'umutekano havuyemwo guteza abandi umutekano muke yabwiye sentare ko ntiyashaka ukuri yoja kubaza abandi basirikare n'abapolisi bakuru bakuru bari mu nteguro y'ihirikwa ry'ubutegetsi ariko bashima gusokora n'ubu bakaba bakiri mu mabanga ibi yabihebujwe ko nk'uko general cyril ndayirukiye yahebujwe asavye ko hoza mu rukinja uwahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare hamwe na general niyombare iruhande y'aba polisi bo ku rwego rwo hejuru hanabajijwe kandi general juvenal niyunge ko batazira kiroho uyu yagirizwa ivyaha bimwe n'aba bapolisi ariko anakurikiranwa ko yaturiye radio televiziyo rema yongera atanga itegeko ryo gusahura no gusambura muri komisariya ya meri ya bujumbura yahakanye ivyo yagirizwa asigura ko ku munsi haba gushaka guhirika ubutegetsi yari yibereye aho yariko yubakisha inzu yiwe muri karite ya carama mu buraruko bwa bujumbura yemeye ariko ko yaroye mu nama zo gutegura ijambo niyo mbare yasomye atumiwe na general niyo mbare ubwiwe mugabo ngo ku itariki ya cumi na kabiri mw'ijoro avuye mu nama ya nyuma yashimye kwisubirako niko guca azimya telefone umukuru w'intahe yamubajije icatumye ataja kurega abo vyari kumwe kandi yabigaye aca amubwira ko atanumwe yari kuja kubibwira mu gihe n'umushikiranganje w'ukwivuna abansi yamutwara bari kumwe muri izo nteguro yanavuze ko agifatwa yabanje kubarizwa mu kirabo citwa iwabo w'abantu ca nyakwigendera general adolphe nshimirimana aho ngo yahaboneye aho imbwa yaboneye ku mugezi gushika hakurwa agashambara agacirwa kw'amate n'abantu isinzi ahakuwe ngo yategetswe kwambara impuzu za gisirikare n'ukwemera kuvuga ivyo ategetswe nawe aca abikora uko kugira ngo acungure agatwe kuko yari azi ko ataha mw'iperereza kwezi kwa mbere uyu mwaka abagabo batatu bisiguye imbere y'urukinja kuri uyu wa kabiri co kimwe na general ndayirukiye yumvirijwe kuri uyu wa mbere bari bakiriye urubanza rwo gufungwa ubuzima bwabo bwose umushikizamanza wa repubulika yunguruje avuga ko umucamanza wa mbere yirengagije isano n'ubucuti biri hagati y'abateguye imyiyerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu n'abashatse guhirika ubutegetsi uru rubanza rw'abashatse guhirika ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze rurabandanya mbere na batanu kuri ndwi bejejwe na sentare bakaba barungururijwe nabo nyene barwitabamwo eroje burikaneza gitega ijwi rya amerika
ibi byashize byasi igihe cy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
umupasiteri w'umubatisita w'umunyamerika martin luther king yashishikarije abandi uburyo buzira urugomo ari nabwo yakoresheje ashaka kurengera no kurenganura abirabura mu myaka ya za mirongo itandatu amahame azira urugomo ya martin luther king niyo yagarutsweho mu kiganiro muri isanga kuri radiyo ijwi rya amerika cyahise mu kanya ese hari isomo ibihugu bigize akarere ka afurika y'ibiyaga bigari byakura muri ayo mahame mugenzi wanjye eugenia mukankusi yabiganiriye n'abatumirwa be barimo renova n'itunga wo mu ishyirahamwe ayo pitiye de louis riharanira uburenganzira bw'umwana mu burundi eli bukuru na noret ingabire bamwe mu rubyiruko ruri mu mahugurwa ku mahame ya martin luther king bwana n'itunga aratangira avuga martin luther king yari muntu ki n'icyo amahame yagenderagaho yafasha abanyuze mu ntambara cyangwa abari mu bibazo cyane cyane abo mu karere k'ibiyaga bigari urakoze cyane hano turi mu burundi nari kandi babwira rero yuko umupasiteri na terete kingi ari umuntu adasanzwe hano mu akarere k'ibiyaga binini turimo cyane cyane burundi n'ibihugu bibanyi ni umuntu yashyize imbere urukundo umuntu mu gihe muri amerika hariho ibibazo byari bihari yagerageje kubigwanya akoresheje urukundo ahantu ho kwerekana nk'ijambo yavuze ngo amahoro y'ukuri ni icyamwa cy'urukundo gishika ku byo ubutungane bwonyine butoshobora kurangura ni ubwo yaraciye imbere rero cyane urukundo kurusha ibindi byose bati umuntu wese mu byo mu kudahuza ibyiyumviro ikiza imbere y'ibindi ni urukundo kuko kudakoresha ingimba ni uburyo bwo kubaho bw'abantu b'inkerebutsi icyo kintu yagishyira imbere cyane akaba ariyo mpamvu twahisemo ko muri kuno kwezi kwa kane i burundi twahisemo kubisigurira abarundi nka bose na cyane cyane urwaruka cyangwa urubyiruko kugira ngo bazamenye uwo muntu w'icyitegererezo yobera akarorero urwaruka rw'ejo hano i burundi
muri ayo mahugurwa muri iryo sekeza murimo mukora muribanda ku biki twibanda cyane cyane kumenyagiriza cyane gutanga imico myiza mu gifaransa rivarete imico myiza yaranga yaranga amateretere kingi akaba ari yo tugerageza kurunga ku mashuri no ku bantu bategetsi ba kino gihugu kugira ngo ubu turi mu bibazo muragire kubyumva hirya no hino mu burundi baguma bicwa kuva mu myaka ya mirongo itandatu na gatanu mu burundi gushika uno munsi uko imyaka cumi iheze haraba ubwicanyi buhitana abantu n'abana iyo twifuza ko muri kazoza rero muri kazoza ati abantu basubira kuja baricwa muri ubwo buryo tugahera kuri maritetere kingi kugira ngo twerekane abarundi bereka umukuru w'igihugu nabo bafashanya gushaka ku nzego z'ibanze ko hariho umuntu yashoboye gufasha atagize intuzi atagize induru cyane
ndabashimiye bwana n'itunga kuri bisobanuro turakomeza kuganira n'abakunzi b'ijwi rya amerika muri iki kiganiro rero twatumiye na rumwe muri urwo rubyiruko ruri mu mahugurwa ku byerekeranye n'imico myiza yarangaga martin luther king eri bukuru turi kumwe nguhaye ikaze ku ijwi rya amerika urakomeye yego cyane ko ndakomeye nuko ni byiza nawe norete ingabire uraho neza yego ndakomeye murakoze cyane kunyakira
noneho nguhereyeho ingabire amahugurwa mwabonye ku bijyanye no kwirinda urugomo hakurikijwe amahame ya pasiteri martin luther king ni iki amaze kukugezaho by'umwihariko
cyane cyane mu byo twabonye ni uko dutegereza gukora ikintu gifasha sosiyete tuba tubayemo kutiyaba twenyine ariko kuraba nabo tubana tukaraba ko ibyo dukora bisaba guteza imbere sosiyete tubamo tukaraba ko hari icyo twakungura kuko natwe turi ubundi bw'ejo ni ukuraba tukagira novuga imviyo avanse tukamenya icyo dushimishije ko mu byo dukora novuga cyane cyane nk'ibyo nk'ibyo noba narahungukiye ni ukumenya ikintu gihambaye mu- ku buzima bwanjye nkamenya uko noteza imbere aho mbaye nkamenya uko nokwerekana urukundo nkaba mbese umuyuda
ye urukundo iyo uhaye undi urukundo nawe ararugusubiza iyo ataruguhaye kandi urusanga imbere nka wa muririmbyi ye none wowe eri bukuru ni iki wungukiye muri aya mahugurwa watubwira muri make
igiciro nakwiye ni uko eh, na- numvise eh, bikenewe yuko tugira urukundo eh, kugira ngo eh, tugira urukundo bisaba yuko turwanya urwanko aho rukiye hose eh, kugira ngo ntagire ikintu na kimwe urwaruka rwopfa eh, bi- bivuye yuko- ku kuntu bataganiriye yuko twashyira imbere ibintu by'ibiganiro kuko usanga iyo muganiriye n'umuntu usanga hariho byinshi usanga mushyira imbere gutahurana hama mugaca mushyira imbere ibintu byo guhariranira kugira ngo ntagire umuntu ufata nk'ubuyobozi ukwica nk'uwundi umuntu ko bamuha ikintu kubera ngo bataganiriye kugira ngo kuko n'ubundi iyo mutaganiriye ntumenya eh, ibyo mupfa ariko muganira usanga hariho byinshi byo mutaburana haba mu mpamvu mukagiranira iby'imbabara kugira ngo eh, mumenye nyine mu- mu- mubana mu mahoro atari batanishamo ye nkawe eh, ingabire norete inama waha nk'urundi rubyiruko ukurikije ibyo umaze kumenya ubu ku buryo bwo kwirinda urugomo ni nk'izihe Mm, inama noyiha ni uko kutabika urwango mu mutima kuko ibyo ibyo dukwiye gushyira imbere no kurekuranira ntituzoteza imbere amakomi- amakomyunite tubayemo cyangwa igihugu cyacu dushyize imbere urwango ni gushyira imbere urukundo tukababarira bose batubabaje mbere tugatera imbere icyo dushyira imbere akaba ari- ari ukudevelopa aho tubaye Mhm. ye wowe eri ukurikije uko urubyiruko rubona uko rukunze no gukoreshwa ahantu henshi inama waruha ukurikije amahame cyangwa se imico ya martin luther king ni iki warubwira muri makeya uruhaye nk'inama Eh, ikintu babwira ni uko ubwa mbere eh, boza barashyira imbere ibintu byo kuza eh, baritaba nk'amanama usanga butwarwa kugira ngo ku- kuko usanga bangukira byinshi hama bakaza eh, birinda imvugo zimwe zimwe kugira ngo ntibitume bacanamwo ataco ba- bahora kuko byose bi- bituma bose eh, bizerana hagati yabo hama bigatuma nabo nyene eh, bagira ikintu bahanuye abandi kugira ngo ngo abo bari nabo baze bahanura abandi gushika gutyo kugira ngo tuze twame mu mahoro atabanyabangura Hmm. ye mbere y'uko tujya ku murongo wa telefone nagira ngo ko muri batatu mumbwire muri make ah, ikintu mwumva gishobora kuba cyaba nk'inzitizi ku bijyanye no kuba mwaku- abantu bakurikiza iyo mico myiza ya martin luther king nguhereho ah, norete
Mm, ndiko ndiyumvira ndibaza ikintu kiba inzitizi ni uko abantu bataba batahura koko igituma bamukurikira hari abantu benshi batabona ko bakwiye ku- kujya hamwe n'abandi ngo bubake ah, imi- aho babaye bubake igihugu cyabo hari abantu babona inyungu zabo personele icyo nicyo mbona kiba inzitizi abantu bakwiye kumenya ko igihugu cyangwa aho babaye ha- hazotera imbere ariko nabo ba- babigizemo uruhare niba inzitizi abantu bwa mbere babanza kumva ko nabo babifitemo uruhara maze bakabona gukurikira abandi bakarekuriranira mbese baka- ba- bagakora ni- ni- n'ibikorwa biteza imbere ah- aho babaye Mhm. eri wowe ukurikije ayo mahame imico myiza ya martin luther king yagenderagaho wumva byashoboka ko abantu bayagenderaho ni izihe ntambamyi ubona zatuma bitoroha kugira ngo babigereho
inama bituma bitoroha bwa mbere hari ukuntu eh, usanga n'urwaruka abarukurira nabo nyine badashyira imbere kugira ngo eh, ba- babigishe usa- usanga bariko eh, basa na- n'ababakumira ugasanga eh, urwaruka bivanye niko kuntu kutamenya kuko usanga ata mpanuro nyinshi ruhabwa bikwiga ngo ba- bamenye akamaro ki- k'icyo bita no violence kugira ngo bamenye aho gaciro ko kurwanya ihohoterwa usanga bibaye nuko batayose insiguro zikwiye usanga abo zibahaye usanga batari ko bazibaha uko bikwiye usanga rero nabo nyine batuma eh, eh, batuma nabo nyine batigera batahora ku mvo z'uko usanga batarose umuntu abantu benshi usanga babaje imbere kugira ngo nabo babone akamaro kabyo Mm, babigisha babaha urugero kugira ngo nabo babashe kubikurikiza Nko- mbagarutseho rero bwana nitunga renova mwebwe icyo mu- ndabizi ubwo mwatangiye amahugurwa ni uko mwumva ko bishoboka eh, ko abantu bakurikiza ariya mahame iriya mico ya martin luther king ariko nki- murebye mubona nk'intambamyi cyangwa se inzitizi zishobora gutuma bitagerwaho vuba ni nk'izihe
Eh, ni ibintu byinshi ariko icyo umuntu yavuga cyane kurusha ibindi ni uko ni ukutamenya kubera hariho abantu benshi batazi ku- kubahiriza ikirimo cya muntu kuko twarabibonye muri kahise hano muri kino gihugu hariho nka hariya muri amerika byarakunze cyane kuko bari bamaze gutera imbere mu- mu mi- mu bi- mu mi- mu mibereho yabo murabona ijya ya dekara- eh, ya, mm, amasezerano mpuzamakungu y'agataye na muntu yabereye muri amerika ajya yaratumye ah, aha- afatira ingamba kumenya icyo umuntu yubaha ibyo rero hariya ni ingamba kuba byoroshye cyane bimwe rero biracatugoye kuko amategeko mpuzamakungu abarundi ntibayazi icyo kimwe ibyo na nyine ariko turabikora turiko turagerageza ingene igice cya- cya ziriya ngingo mirongo itatu zubahiriza agataya kazina muntu nabyo umunyagihugu ari wese yozironka ibyo rero twibaza ko eh, mu ntandamisi zogira no- ino ubwa mbere nashaka kubwira ko muri kino gihugu cyacu cy'uburundi abantu bize baracari bake kandi n'abize ni bake basoma ibintu igihugu kiba cyarashize ko eh, rukumu gikumu na cyane cyane nyasi na cyane cyane amategeko mpuzamakungu kuko duhuriza ko ibyo rero utabifise biragoye cyane ko ushobora kubahiriza ibyifuzo nk'ibyo bya martin luther king kuko nashaka ndababwire ko cyane cyane eh, martin luther king yaheruka ku ijambo kuda kudakoresha eh, ingimba ariko muri kano karere turimo ibintu by'ingimba akazi kirunga ingimba n'inguvu cyangwa izoranse ibyo rero turacyabibona hirya no hino twifuza yuko turibaza bizotugora yasinobesha bizotworohera niba ntitworoheye ariko mu kwindi bavuga ngo akagumi bagumako rero nababwiye yuko martin king avuga aremeza yuko eh, kudakoresha ingi- eh, ingimba ari uburyo bwo kubaho bw'abantu b'inkerebuti ibyo rero tuzo- tuzobigerageza tu- tubishire tuvyihanganiye kandi ikintu cyose kigira intango na martin luther king mu ijambo yavuze ati arafite indoto Mhm.
yabwiye ko rero twaburabira ko natwe indoto turayifite tukibaza ko ibyashobokeye martin luther king rero bitebuke na hano mu burundi bizoshoboka ko byaragoranye ariko twebwe turatanguye nizera yuko tuzoza tugashika ku ku- ku- ku cyo twifuza Mhm. nibyo na martin luther king ntabwo ibyo yagezeho yabigezeho mu buryo bworoshye ariko yaragerageje kandi n'ubu birimo gufasha benshi nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone eh, leonidas uranyumva usabwe ngaheko ndabumva Eh, ikaze ku ijwi rya amerika ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
murakoze cyane rwose kuba munyakiro ku isi cya amerika hama icyo nagomba guterera ku bijyanye na martin luther king cyangwa ukuntu bimeze ubu martin luther king yari umuntu w'intwari hamwe mu burundi tworonka umuntu w'intwari nka martin luther king ndabona yuko igihugu cy'uburundi coca congera kigasubira kigatora itoto abantu baho bagasubira bakabana mu mahoro icyishe rero abarundi umwe wese gushyira mu banyepolitike dufite ubu ubu bibo bose baza bikwegera kubarondera inda zabo nta n'umwe aza ari bwiteho ineza y'umunyagihugu martin luther king we yarabonye ingene abantu bari babayeho aravuga ati ibyo ndemeye kubaja imbere kugira ngo dushobore guharanira agateka kacu niko no mu burundi bariho hariho izo ntwari zira- zi- ziriho ariko gusa nuko iyo bamaze kumva yuko ugiye gutangura kuja imbere y'abantu kugira ngo ubereke inzira nziza ni ukuvuga ko tutangura kuronderwa nk'umugesera nk'umwicanyi ugacirondegwa kwicwa benshi bamwe bamwe baromotse twari tubafite b'intwari ngaha mu burundi intwari ziracahari gusa turacarindiriye yuko hari abantu bashobora kubarembera kugira ngo bishobore kuba amariteri kingi nshuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha twongeye duhure mu kanya isa muya n'igice tubagezaho amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mukomeze muryoherwe n'ibiganiro byacu